Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashinteen DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilisaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan wiixata hagayya soddoma bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 24 bara 2013 keessummeessaan keessaan irraan namoo daandiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura torban dabreerra Ugaandaaf Ruwaandaa daawwachuun dhimmoota adda addaa irratti hoogganoota biyyoota lameenii waliin dubbachuun isaanii himamee jira. Yuunaayitid Isteets namoota Afgaanistaan keessaa baasuudhaan carraaqqii gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessa innaa xumuramaa jirutti murtiilee pireezidaanti Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Kan hojii kalaqaa adda addaa hojjetu dargaggoo yuunivarsiitii Finfinneetii baratu tokko dhiyeenya konkolaataa tajaajila adda addaaf oolu hojjetee xumuree yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti oomishni isaa akka jalqabu abdiidhaan dubbata. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffattoota keenya hagaa xumuraattiin waliin turaa jenna. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Nugusuu oduu kan nu dhageessisummoo bafqaaduudha itti dhiyaadha.
Ashamaa harka fuunee amma oduu sin dhageessifna. Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhuma torban darbee biyya Yugaandaa fi Ruwaandaa daawwatanii dhimmoota adda addaa irratti marii taasisuun isaanii ibsameera. Gabaasa Iskindir Fireew qopheessee jaallanneetu dhiyeessa.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhuma torban darbeerra biyyooti Afrikaa gama bahaa fi giddugaleessaa keessatti daawwannaa gaggeessaniin dhimmoota adda addaa irratti mariin kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Ugaandaa keessa yeroo turanitti dhimmootii hedduu kan biyyoota lameenii fi kutaa irratti pireezidaantii biyyattii Yoweri Museveni waliin kan dubbatan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmad marsariitii hawaasaa kan ofii irratti barreessanii jiru. Pireezidaant Museveniinis tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti mariin Dr. Abiy Ahmad waliin gaggeessan bu'a qabeessa akka ture ibsan. Dhimma biyyootii lameenii kutaa fi addunyaa irratti walta'iinsa qaban jabeessuun walii wajjin hojjechuuf waliigaluu isaaniis ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad Ruwaandaa keessatti pireezidaantii biyyattii Pool Kaagaame waliin dhimmootii waliif kan kutaa irratti dubbachuun isaaniis ibsameera. Dr. Abiy biyyootii alaatti daawwannaa yeroo gaggeessan yeroo torban lama hin guunne keessatti kun yeroo lammaffaaf ta'uu isaati. Walakkeessa torban darbeessi kan daawwannaaf Finfinnee seenan pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakiriin simatanii mari'atanii turan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed daawwannaa Ugaandaaf Ruwaandaa keessatti gaggeessan xumuranii Finfinneetti deebi'uu isaanii waajirri isaanii ibsee jira jechuudhaan Iskindar Fireew Finfinneerraa gabaaseera.
Waamicha hiriiraa mormitoonni mootummaa pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir irratti taasisaniin kan ka'e tajaajilli intarneetii biyyattii gargar citee turuu isaa gabaasni jaarmiyaa odeeffannoo rooyitars ibseera. Akka gabaasichi jedhetti wixata har'aa humnoonni tikaa magaalota keessa eega bobba'anii booda. jiraattonni waan manaan baaneef karaa irratti namoonni argaman hin turre gamtaan roogeeyyotaa pireezidaantiin biyyattii akka taayitaa gadhiisan gaafachuudhaa fi akka namoonni wixata har'aa bahanii mormii taasisan sanbata kaleessaa waamicha taasisanus namni ba'e akka hin jirre rooyitari ibseera roogeeyyota hiriira mormii kana waaman keessaa tokko akka rooyitaritti himetti nageenya isaatiif jechuudhaaf dhokatee akka jiru dubbateera. dubbii himaan poolisii biyyattii nageenya sabaatiif jechuudhaaf humna hidhate bobbaasuu isaanii himaniiru itti aanaa ajajaa humna addaa biyyattii kan ta'an leetanaa jeenaraal jeems pu'iyaak humni nageenyaa karaa irratti bobba'e eenyuun iyyuu miidhuudhaaf akka hin taane ibsuun isaanii rooyitar gabaaseera. biyya dimookiraatik rippaabilik koongoo keessatti hidhattoonni maqaa islaamummaatiin socho'an gara baha biyyattii keessatti haleellaa raawwataniin lubbuun namoota kudha sagalii akka darbe rooyitar gabaaseera. ganda kaasaanzii kisoovoo naannoo paarkii biyyoolessaa viruugaa jedhamutti warreen haleellaa raawwatanii qabeenya isaanii saamuun isaaniitii fi manoottan isaanii akka guban gabaasameera. haleellaa raawwatame kanaan firoottan ishee afur kan jalaa du'an namni kaahindoo lumbuulaa jedhamtu waaqayyo nu haa gargaaru malee ijoollee lama qabee bakka deemu hin beeku jechuu ishee kan gabaase rooyitars haleellicha kan raawwatan garee Allaayid Dimookiraatik Foorsis ADF akka ta'e aanga'oonni aanaa buleenki jedhamu himuu isaanii ibseera. Waggoota darban keessatti namoottan kumaataman lakkaawamanu ajjeesuu isaatiin kan himatamu gareen Allaayid Dimookiraatik Foorsis jedhamu haleellaa kana raawwachuu isaatii fi amma ammaatti wanti jedhee hin jiru. Kun sagalee raadiyoo Ameerikaati. Erga haleellaan rookeetii buufata xiyyaaraa Kaabuul irratti aggaamame qolatame booda sochiin namoottan biyyattii keessaa baasuu rakkoo malee wixata arraase akka itti fufaa jiru itti gaafatamtuun dhimma pireesii waayit haawus jeen pisaakii himaniiru. Aggaammiin haleellaa rookeetii buufata xiyyaaraa irratti yaalame misaa'ila rookeetu qolu rukutamee qilleensa irratti fashalaa'uu isaa kan ibsan jeen paaseekii loltoota biyya isaanii warreen afgaanistaan jiran baraaruudhaa fi wanta barbaachisaa ta'e hunduu raawwatamuu qaba jechuudhaan ajajni isaan qoldaantota waraanaatiif kennan akka hojiirra oolaa jiru pirezidaanti joo baayidanii fi ibsi kennamuu isaa dubbataniiru. Kamisa dheengaddaa balaa boombii raawwatameen lammiileen Afgaanistaan 169 fi loltoonni Yuunaayitid Isteet 13 du'anis karoora amma qibxata boriitti namoottan kaabulii baasanii fixuun akka hariifachaa jiru waayit haawus ibseera. Karaa biraatiin waraanni Yuunaayitid Isteetsi sanbata kaleessaa sanbata kaleessaa haaloo bahuudhaaf jecha haleellaa xiyyaaraan raawwateen namoonni nagaan du'aniiru odeeffannoo jedhu addaan baafachuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Wanti haleellaan xiyyaaraa sun uume qoratamaa akka jiru kan ibsani dubbi himaan ajajaa wiirtuu waraanaa Yuunaayitid Isteetsi kaapiteen Biil Oorbaan haleellaa kanaan lubbuun namoottan nagaa darbeera yoo ta'e hedduu gaddinaa jedhaniiru. Akka gabaasni Niiyorki Taayims jedhetti haleellaa xiyyaara nama malee balali'u yookaan dirooniidhaan raawwatame kanaan daa'imman dabalatee namoottan sagalii ittuu hin du'in hin hafne. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma sagantaa keenyaaf ani wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets namoota Afgaanistaan keessaa baasuuf carraaqqiin gootuu fi waraana ishee deebifachuudhaaf yeroon kenname torban kana keessa innaa xumuramuuf jirutti murtiilee pirezidaant Joo Baayiden dabarsan danqaalee ciccimootu mudataa jira. Qeeqawwan dhiyaataniif haleellaa Kaabul keessatti lubbuu loltoota Yuunaayitid Isteetsiif lammiiwwan Afgaanistaan nagaa galaafate ilaalchisee gabaasaa Misheel Kuwiin qindeessite jaallanneetu dhiyeessa.
Hojiin namoota Afgaanistaan keessaa baasuu kun sa'aatilee xumuraarra ga'ee jira. Guyyaa dhumaa qabame jechuun boor hagayya soddomii tokko booda jedha bulchiinsi pireezidaant Baayiden. Hojiin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif michoota akka ta'an lammiiwwan Afgaanistaan gamasii baasuutti fufa. Aangawa gameessi Taalibaan akka jedhanitti gara fuula duraatti uummanni Afgaanistaan keessaa gara biyya alaatti akka imalaniif eehamamuufii jira. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan torban kana televezyiyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti hawaasni addunyaa arguuf jiraa jedhan.
114 countries have made very clear that it is their expectation that the Taliban will permit freedom of travel.
Biyyoonni dhibba tokkoof kudha afur akka ifa godhanitti hagayya soddomii tokko booda taalibaan walabummaa imalaa akka eehamuuf jiru eegaa jiran jedhan miseensota waraana yuunaayitid isteets kudha sadii kanneen torban darbe balaa dho'iinsaa kan of wareegdonni dirree xayyaaraa kaabulitti dhaqqabsiisaniin lubbuun isaanii darbe reeffi isaanii dilbata kaleessaa ameerikaa yeroo seenetti pireezidaant baayiden simachuudhaan kabajaa qabaniif ibsanii jiran balaa kanaan lammiiwwan afgaanistaan dhibba tokko caalaatu ajjeefame. ameerikaan afgaanistaan keessaa ba'uun balaa fi jeeqamsa uumuu malaa ka jedhu bulchiinsi baayiden torbanneen darban keessa namoota kuma dhibba tokko xayyaaraan gamasii baasuun milkaa'inaa jedhee jira qeeqxoonni akka jedhanitti pireezidaant baayiden tarkaanfii balaa hordofsiisanii fi fudhatama hin qabne hedduu fudhatan jedhu senatar linsii girahaam paartii riippaabilikaanotaarraa akka jedhanitti President Biden said that he wanted to take this Afghanistan off the plate for future presidents. He's done the exact opposite for the next 20 years, American presidents.
Gara fuula duraatti kanneen pireezidaantota Yuunaayitid Isteets ta'uuf jiraniif dhimma Afgaanistaan xumura akka godhatu taasisaa jirra jechuun pireezidaant Baayiden dubbatan. Garuu kan hojjetaa jiran faallaa sanaati. Waggootii dhufan digdama keessatti namoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uuf jiran. fixiinsa dhaqqabu irratti fuulleffachuuf jiru jedhu senatar giraam Gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa kan yuunaayitid isteetsi jeek sulevan akka jedhanitti odeeffannoon tikaa argame gareen shororkeessotaa kan afgaanistaan keessaa biyya alaa keessatti shiruuf sadarkaa dandeessisuutti hin ceene garuu gara sanatti guddachuu maluu yaaddoo jedhu jiraa jedhaniiru.
What we have proven over time in other countries, Ed, is that we are capable of suppressing the terrorism threat, including external plotting capabilities.
Biyyoota ka biroo keessatti wanni yeroo keessa mirkaneeffanne tokko sodaa shororkeessonni uuman gadi qabuu danda'u keenya. Kunis biyyoota alaa keessa haala dhaabbataa ta'een ituun seeniin shira alaa gaggeeffamu too'achuu dabalataa jedhaniiru. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan akka jedhanitti gara fuula duraatti Ameerikaan Afgaanistaaniin itti dhiyeenyaan kan hordoftu yoo ta'u garuu gama hariiroo dippiloomaasiin gamas hin seennuu jedhaniiru.
We're going to have to see uh, exactly what happens in the, uh, in the weeks and months ahead uh, in terms of uh, how the Taliban conducts itself, what the security situation is in the, in the country.
Torbanneeniif baatilee dhufan keessa dhugumaan maaltu ta'uuf akka jiru ilaaluuf jirra. Kunis Taalibaan akkamiin akka hojjetu akkasumas haalli nageenya biyyattii keessaa maal akka fakkaatu hordofuu ta'aa jedhan. Bilinkan akka ibsanitti biyya Ameerikaan waggootii digdamaaf qabattee turte Afgaanistaanitti gaaf tokko deebi'uuf carraan jiraasa jedhuuf kan gara fuula duraatti ilaalamu ta'aa jedhaniiru.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii nutti ceena. Dargaggoo Shaab Sulemaan barataa yuunivarsiitii Finfinnee waggaa lammaffaati. fedhii waa kalaquu qaburraa kan ka'e hagammaatti bu'aalee kalaqaa adda addaa aga dhibbaatti tilmaamaman akka qabu dubbata. Dhiheenyas konkolaataa dhimma garagaraaf oola jedhee yaade hojjechuu isaa hime yeroo waggaa tokko gaditti oomisha isaa jalqabne gabaaf dhiyeessina jedha Shaab Sulemaan. Waa'ee muuxannoo hojii isaa kana gabaasaa keenya galmoo daawwititti himee jira akka itti dhiyaata.
dhiyeenya kana ture dargaggoo Shaab Sulemaan konkolaataa dhimma adda addaaf waltu hojjetee sabatti kan beeksise. akka shi'aab jedhutti konkolaataan kun magaalota biyya keenya kan daawwattoonni itti heddummatan keessatti tajaajila barbaadamu kennuu dandeessi.
konkolaataa kana yaada isaa ijoollummaa konkolaataa uumuu ni barbaada. innis yaa'uu diqqaan ta'ee meeshaadhaan hedduun meediin chaayinaa yookaan biyyoota garaagaraa jedha ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhaas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjedhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjedhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu amma ammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee kan saarvisii kennuu danda'u hojjedhee jira. Konkolaataan kun maqaan isaa taayitan jedhama. Wanti jalqaba nu hojjenneef illee tiraanspootiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspootiin jira. Rakkoo san ni fura jennee kan hojjennedha. Inni lammaffaa immoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu. Konkolaataan kunis rakkoo saarvisii tiraanspootii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa saarvisii tiraanspootii ittiin kennuu hin danda'anii. Rakkoo inni sadaffaa nu arginee konkolaataa kana hojjenne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii gala yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha. Yoo konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaaraa waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Kompoonantiin makiinaa isa hedduudha. Kan asirratti argamu kanarraa kan hin hojjetin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadamee achi booda boodiidhaan isaa teessoodhaan isaa sheeppiidhaan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma.
Kan keetuma jechuudha. Diizaayin isaa akkamitti jette?
Diizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitara diizaayin godhee egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjedhe jechuudha.
Konkolaataa argamu margaa qabu kana konkolaataa warra kaan irraa maal adda isa godha?
Tokkoffaa maqaan isaa todhuma biraandiidha. Inni lammaffaan diizaayinii isaati. Inni sadaffaan saarvisiin inni kennu illee adda isa godha. Fakkeenya biyya keenyatti akka beekamu konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira, minibaasii kan jedhamu jira. Inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jirudha. inni kunis addasa godha. Ammallee akkuma jalqaba siibsuusaa saawwisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti. Tiraanspootiidhaafis ni ta'a, bashannanaadhaafis ni ta'a, turizimiidhaafis ni ta'a. Kanneen sadiin walii kan qabatedha diizaayiniin isaa.
Tole, diizaayinii isaa qopheessuuf akka fudhate.
Diizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate. Hangana dheetti ilmaamullee hin danda'u.
Tole, baasiin isaa hoo danda'u.
Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhaan isaan moolgii adda addaa kan maanufaakcharingi ikwiipmentii gargaara qopheessuudhaaf naannoo karaa kuma dhibba jaanatti fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shoottiidha. Konkolaataa kana karaa fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaadnuuf namoonni pronaawnseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi.
Hiikni isaa hiikni isaa taayitan jechuun ji'a wannoodha caraqaa kan saatarniidhaati.
Shihaab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampeeliidhaan diizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injiinii isaa, humna isaa kanneen kanneen riil poodaaktii yoo karaa gabaatti baafnu kan ibsu nu ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatudha jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa biraa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii ofii diizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcha goonee san finne biraandii kennan kan fayyadamnu ta'a.
Dargaggoo Shihaab erga konkolaataa kana ifatti baase as yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafnee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas prodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallatetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jirani yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa baahardaarii yeroo hedduu magaalaa bashannanaati namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawunsi godhe kun nama saddeet qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatti osoo daddafee nu bahee rakkoo hedduu nu fu'uu danda'a jedhanii abdiitti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Ee yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas prodaakshiiniidhaan seennee gurguruun jalqabna jechuudha. Waggaa tokko gaditti.
Konkolaataa kana qofaa miti. Shihaab gosa shanitti kan hiree kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaataagorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabellee kalaqni guddaan kiyyallee kan elektirooniksiidha. Itti aanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Soofteerota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutoomotiiviidha makiinaa ammoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata soofteerii Eesoof Teeknooloojii jedhamu ni qabna. kuma lamaaf 20 dhaabne soofteerota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata sanitti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine kuma lamaaf 20 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nu dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaan wal qabatee rakkoo jiru kana soolvi godhu soofteer diviloopi godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu learning management systemiidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture sistemni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka walirraa baratan kan godhudha. Itti aanee EE oofis kan jedhamu oofisiidhaan garaagaraa waan cufameef manaaj akka godhan mana isaa taa'anii kan biraa immoo suuqonni garaagaraallee waan hin jirreef onlaayin shooppingii pilaatfoomii diviloopi goonee hanga ammaa hojiirra jira. Ex Express jedhama. Namni onlaayinii akka waa walirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraallee dhaabba soofteera onlaayin shooppingii, soofteera diliivarii, fuud diliivarii akka jedhu taaksii buuking kanneen kanneen nurraa bitachaa turan.
Kana hundumaa jechuudha.
Eeyyan.
Akkam ture hojiin isaa?
Hojiin isaa baay'ee dansaa ture. Bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoon Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhahachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizines moodeelii isaa maarkeetii riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii fayyada. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akkan dhufne karaa riillaayifii ba'uudhaaf biizines moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizines moodeelii qabate abbootiin qabeenyaallee irratti invest godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizines moodeeliidhaa biizines pilaanii maarkeetii riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedha. faayidaaf kalaqa ta'an jedheetiin yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaanii ofii qopheessuu hin dandeenye immoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniititti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenyaa hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetiin yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidha'ee jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meediin Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan diisii irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni Afrikaan Ikoonomiks Soluushin jedhamu kan bara 2008 Minisootaatti hundeeffame baqattoota biyyoota Afrikaa garaagaraa irraa sababa adda addaan gara sana dhufan gama dinagdeen gadhaabuutiin ka tajaajila kennaa jiru ta'uu dubbata. Miseensonni hawaasa Afrikaa Minisootaa jiraatan akka qabeenyaa horataniif leenjii kennuu maallaqa liqeessuu fi deeggarsa teeknikaa kennuudhaan dhaabbaticha akka tajaajilaa jiru ka dubbatan pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannana Galgaluu. bara dabre qofa namoonni kuma tokkoof dhibba afur ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalaniif gargaaree jira jedhan gabaasaa Alamaayyoo Qannaa torban dabre miniyaapooliis irraa nuuf erge irra deebiinsiniif dhiyeessina.
Dhaabbanni Afrikaan Ikoonomik Diviloopimeent Soluushin hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minisootaa jiraatan qabeenya horachuun humna diinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minisootaa jiraatan akka qabeenya horataniif Leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. Afrikaan Economic Development Solution bara 2008 yeroo diinagdeen Yuunaayitid Isteetsi laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minisootaa jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanee Galgaluu himan.
Orgaanizii jalqabuu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo diinagdeen biyyi kunii fi addunyaan faayinaanshaalii baay'ee dhageessii gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessaa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii hundaan paartaayimii hojjanii namoonni yeroo dinagdeen gad deemu duraan ka bahu nama migirantii kana ture namoonni hedduun rakkina kanaa fi bizinesa mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turani yeroo kana arginutti orgaanishii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaabna.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minisotaa dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratameen turre kan jiran obbo Gannanee Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannaneen himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Sumaalee jiranii namoonni Oromoo jiranii namoonni Itoophiyaa namoonni Eertiraa jiranii namoonni Laabeeriyaa jiran Naayijeeriyaa namoota Afrikaa keessaa koomunitii adda addaa keessaa baanii tajaajilamanii hedduu jiranii sarvisii orgaanishii keenya irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minisootaa jiraatan dhibbeentaan jaatamii torba carraa liqee argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitiin Konkoordiyaa. Eedis waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. Afrikaan Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irra dhufaniif kennaa akka jiru himaniiru. Tajaajilli dhaabbanni Afrikaan Economic Development Solution jiraattota Minisootaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessu yommuu ta'u bara darbe qofaa namoota kuma tokkoof dhibba afur ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira akka obbo Gannaniin himanitti.
Tajaajilli nu kenninu business development training programa inni leenjii attamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan expandii godhuu akka danda'an irratti treeningii kennina. Treeningiin kun torbee kudha lama kennamu. Torbaanii guyyaa tokko kennina namoota rikruutii goonee treeningii kana fudhatanii treeningiin alatti teknikal assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuudha. Kun ammoo liqii. nu liqii kennina warra bizinesi ofii banachuu barbaadanii namoota bizinesa staartaap haaraa ta'anii fi haga kuma digdamii shanii kennina namoota bizinesni isaanii jiraateeti bizinesa keessatti turanii ekspaandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga kuma dhibbaa hin kennina namoota bizinesa isaanii babal'isachuu barbaadaniiti piroograamii lammaffaa isa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii first time home buyer education and housing counseling jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa certification isaan kennina, barumsa kennina, counseling kennina. Financial education illee immersive namoota herrega isaanii akka baratanii irratti xiyyeeffannaa goona immersive financial education. Kun ammoo workforce development namoota hojii barbaadan irratti illee hojjenna. Kun aadaa fi aartii tajaajilamneeti. Attamiin aadaan keenna, aartiin keenna akka madda galii ta'uu danda'u isa irra hojjennee jechuudha.
Gama biraatiin namoonni dhaabbanni Afrikaan Economic Development Solution gama leenjii fi liqii kennuutiin deeggarsa taasiseef hedduun hojii isaaniitti akka milkaa'an sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Firaa'ol Uushaa dhaabbata geejjibaa namoota deddeebisu Tiwin Sitii Moobilitii jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa Afrikaan Diviloopimeenti Soluushin irraa argatan itti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqaban yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisuu dubbatan.
Akkuma biizinasii jalqabneen tatta'edhaniiti sarviisaa biizinasii development jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka propoozaalii akkamiin akka dhiyeeffannu nu barsiisanii sanirratti aansee ammoo. Akkamiin biizinasa keenya akka maarkeetii godhuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaaranii haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinaansiin akkaawuntiin sarviisii nu kennan. Faayinaansi akkaawuntiin sarviisiin saniin booda ammoo liqii barri diqoo akka kireedit histirii bildii goonu jedhaniitu nu kennanii qarshii sanillee yoomsan kaffallee fidnee gargaarsi isaanii biizinasa. Kamiinillee kaaroo jalqaballee ta'ee kan jalqabu ta'ellee kan jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf gahee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin adde beekoo tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diillaa reestooraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi Afrikaan Economic Development Solution taasiseef akka see fayyade dubbattee jirti.
jalqabama isaanumattu bizinasa kana innaa banuuna hojiirra akka ta'e baay'ee. jalqaba kuma digdama argachuuf waan meeqa keessa dabarreetti ka argata achumaan innumaa jedhu mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanaatti. of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee na hojiin deemanii na karaa na banan gorsa ka kennuufi abbaan fedhe gosni barbaade deemee gosaa fi mootii namaa fi mootii ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warri hin gargaaran afaan beektuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'e si gargaaran.
Diilaa reestooraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa dameesaa babal'isaa akka jirus adde beekoo tufaa himaniiru. Afrikaan Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a hagayyaa keessa qophii liitar Afrikaan Annual Festival jedhamu qopheessuun aartistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin Naashinaal Afrikaan Liidarship jedhamu muddee sagal hanga kudhanii bara 2021 tti qopheessuun gama geggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Miniyaapolis, Minisota.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 1,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1,240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 1,285 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma